Eli Necmi Demerik. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaburamukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo umugambwe rdi uyobowe na faustin twagiramungu winjiye mu runani rw'imigambwe mrcd ruyobowe muri iki gihe na paul rusesabagina igihugu ni icy'abanyarwanda twese bashyiraho impapuro batazishyiraho icyo dushaka ni ugutaha uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo ni uko impapuro zaje uyu ni faustin twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u rwanda urwego rw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuriko kuribonekeza muri iyi minsi mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama mu rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara imbere ko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele tuyahere muri sudani umutegetsi wa gisirikare arongoye sudani iki gihe yahamagariye indongozi z'abari mu myiyerekano gusubira mu biganiro byo gutanga ubutegetsi atakirinze gusabwa mu gihe icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri kitaracureha inyuma y'ubwicanyi buhitiye ku bari mu myiyerekano general abdel fatah al burhane arongoye igihugu iki gihe yashikirije ko hakenewe inyishu ishimisha abanyagihugu bose akaba yabishikirije i khartoum kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu yavuze kandi ko igihugu kimaze amezi atatu kitagira leta ko abanyagihugu ba sudani hamwe na politike mpuzamakungu y'igihugu byahungabanijwe n'ikena rya leta kandi ko badakeneye ko haba iyindi kudeta mu gihe kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri kunyutse inyuma y'ubwicanyi bwo ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed yarafashije mu twigoro aho abatumvikana basubiye mu meza y'ibiganiro sentare muri kenya yaragirije abagabo batatu kuba barafashije abarwanyi b'abayisilamu bagavye igitero kuri kaminuza hagasiga ubuzima abantu ijana na mirongo ine n'umunani benshi muri bo ni abanyeshuri mohamed abdi abikare hasane adene hasane hamwe na rashide charles mberesero bazosomerwa urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi kuza mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho abagabo bane bitwaje inkoho bo mu muhari wa al shababu bateye kaminuza y'i garisa benshi mu bafuye bari abanyeshuri abagabye ico gitero nabo barishwe al-shababu yavuze ico gihe ko ico gitero kwari ukwihora ku basirikare ba kenya bari muri somaliya aho uwo muhari w'iterabwoba usanzwe uri abimukira bashika mirongo ibiri barabuzwa irengero mw'ibahari mediterane inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byashoboye kurokora mirongo ibiri n'indwi mu bwato bwibiye mu mazi nk'uko byashyikirijwe n'abasirikare ba esipanye bacungera inkengera z'amazi ejo kuwa gatatu umuvugizi w'icyo gisirikare yavuze ko ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'uburaruko bwa maroke na esipanye ejo ku munsi wa gatatu abarokowe barimwo abagore babiri hamwe n'umwe mwigeme mw'ibahari mediterane abimukira amajana atanu mirongo itandatu n'icenda nibo bamaze gufa kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ijana na mirongo irindwi na batatu muri bo bariko bashaka kuja muri esipanye nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oim ryabishikirije leta zumwe za amerika yarafatiye ibihano ibanki y'uburusiya kuko yafashije korea ya ruguru guca ha ruhande y'ibihano yafatiwe n'amakungu ubushikiranganje bw'ikiga ca leta muri amerika ejo kuwa gatatu bwarafashe amatungo yose y'iyo banki ari muri amerika abanyamerika babuzwa gukorana ibikorwa by'iterambere n'iryo shirahamwe ry'ubutunzi ubwo bushikiranganje bwagiriza iryo shirahamwe ryitwa russian financial society kuba ryaruguruje konte ya banki y'ishyirahamwe ryo muri korea ya ruguru ibyafashije korea ya ruguru kuronka amafaranga afasha guhingura ibigwanisho vya nikleyere yari yabujijwe n'amakungu igisirikare ca iraki ku munsi wa gatatu cashikirije ko kiriko kiratohoza ku bitero vya rokete vyatewe ku birindiro birimwo abasirikare ba amerika muri iraki hamwe n'ahari ihinguriro ry'ibitoro rifitaniye ubucuti n'ikompanyi y'abanyamerika idandaza ibitoro exxon mobile bubaye ubugira gatanu kuva mu ndwi iheze aho ibisasu vya rokete vyatewe ku nyubakwa zibamwo abakozi ba amerika muri irake ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubushikiranganje bwa irake bujejwe igisirikare bwashikirije ko rokete zitatu zatewe ku kambi ya balade y'abasirikare barwanira mu kirere mu ntara ya saladine gikurikirwa n'ikindi gitero kuri uyo munsi nyene kuri ambasade ya amerika abajejwe umutekano muri irake bavuze ko ibyo bitero ata buzima bw'abantu vyahitanye kandi ata vyinshi vyononye nta muhari uremanga ko ari wo wakoze ico gitero ariko abasirikare ba amerika muri kahise batumye urutoki umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho urwego rw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuriko kuribonekeza muri iyi minsi umuhuza eduard nduwimana asaba ko abatosekaza umubano boshengezwa mu butungane n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana aya majambo y'umuhuza aje nyuma y'ibikorwa binyuranye vyibonekeje mu minsi mike ishize ingoro umugambwe seneri urongowe n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka agatogwasa yaturiwe mu ntara ya bujumbura kuri uyu wa gatandatu uheze iya sendedevdede nayo isamburwa n'abantu bataramenyekana mu ntara ya bubanza umuhuza w'abarundi abona ko iyo myitwarire ari ingendo igayitse muri ibi bihe himirije amatora mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu eduard nduwimana asaba ko amategeko ahana yo mu burundi yogenderwaho mu kubonera umuti ivyo bibazo urwego rw'umuhuza w'abarundi ruratewe impungenge n'inyifato yatanguye kwigaragaza yo guturira kwiba amadarapo n'ibindi bikorwa bibi bikorerwa imigambwe twashaka gutera ivyatsi iyo ngendo igirwa n'abansi b'amahoro dusabye abajejwe amatohoza ko bokora igikorwa bajejwe maze abo babisha bahanwe vy'akarorero mu ntumbero yo gutuza no guca intege wo wese yoba afise ako gatima abarongoye imigambwe barinda kwigisha abanywanyi babo cyane cyane urwaruka ingendo yo kwihanganiranira no kubatahuza kutavuga rumwe muri politike ico bisigura ibikorwa vyo kutihanganiranira mu migambwe na cane cane hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe na CNL uherutse kwemererwa gukora birahungabanya umutekano w'abanyagihugu aba ni bamwe bo muri komine Nyabiraba ahaturiwe ingoro ya CNL basaba umwumvikano hagati y'indongozi iz'iyo migambwe ku bwanje hakwiye ko bashobora guhiganwa bagahiganishwa ivyiyumviro badaheba bakora ibintu nk'ibi kuko ibi natwe biradutera ubwoba twe dusaba umutekano bahiganwe badahezana nayo nibyo dushaka twe abanyagihugu twibera mu mutekano nta bindi dushaka urugwaruka rwo mu mugambwe CNDD FDD ruri mu rukunze gutungwa agatoke mu bikorwa vyo guhungabanya abanywanyi b'iyindi migambwe ariko ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe Nansini Net Mutoni arabihakana nyabona akavuga ko nuko kwihanganiranira atakuriho twe nk'umugambwe sendedefitede turashima ngene turanya n'iyindi migambwe turabishima cane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'urwaruka rw'imbonerakure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nabwo mbere tunashira imbere mu gushima rurihangana cane haraba agasotora haraba agasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karangamutima no mu ndero rwahawe n'umugambwe sendedefudede ku ruhande rw'urongoye umugambwe seneri agatongwasa nawe abona ko uruhara runini ari urw'abajejwe intwaro kuko rimwe na rimwe bari mu batanga impigi biriko biraja mu ngiro rero urwanko nibo barubiba ikibazo rero tuzara kwibaza mbega umutware abiba urwanko umutware abiba indyane uwo ni umutware koko mu bisanzwe ntibyagomba kumera gutyo kuko umuntu yatowe mu mabanga yo gukorera igihugu akorera igihugu ataravye amamuko yiwe icyo rero nicyo kigoye kuko abantu bashima yuko vyose bavyigungirako mugabo bakavyigungirako batiyumviriye neza y'igihugu ingaruka rero ni mwenizi mu ntumbero yo gutegura amatora yimirije mu mwaka uza komiseri ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika abona ko hakwiye kuba uwundi muce w'ibiganiro byo hanze bihuza abanyapolitike ambasaderi ismael shergi yabivuzaho yariko arashikiriza imbere y'inama ijejwe umutekano ya oni ku wa gatanu w'indwi iheze kuri ibi umuhuza w'abarundi edward nduwimana abona ko bigamije konona imyiteguro y'amatora turabona ko kuzana icyo kiyago mu nama igejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ugusamaza abarundi guhuvya abanyepolitike bariko baritegurira amatora turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe n'abo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka nyabuna abemera intwaro ya demokarasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizoramutsa igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umuhuza w'abarundi asaba umugwi ujejwe gutegura amatora kubandanya ibikorwa vyawo kugira inzitizi zose zishobore gutorerwa inyishu tuve mu burundi tuze mu rwanda aho umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda faustin twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u rwanda akaba n'umuyobozi w'umugambwe rdi ku munsi wa kabiri yinjiye ku mugaragaro mu runani msd ruyobowe muri iki gihe na paul rusesabagina bombi bashize umukono ku masezerano yo kuja hamwe i bruxelles mu bubirigi mugenzi wacu edi gwema yaganiye na twagiramungu amubaza ibiri muri ayo masezerano n'ico bifuza gushikako imyaka makumyabiri n'itanu hanze muri iyo myaka makumyabiri n'itanu twagiye tugerageza ku buryo bwose twashyiraho amashyaka ariko dushaka gushyiraho ishyaka rimwe abanyarwanda bose bashobora kujyamo mu by'ukuri ariko byarananiranye niyo mpamvu rero twasanze duhuje ibitekerezo noneho duhitamo kumvikana ko twashyiraho icyo bita platiforume ni ukuvuga ikintu kimeze nk'impuzamashyaka icyo duhurijeho twese ari uko habaho ubumwe bw'abanyarwanda haba mu gihugu haba no hanze cyane cyane ariko abo hanze twumva ko kugira ngo tuzatahe iwacu mu rwanda cyangwa se tuvugane n'ubutegetsi mu rwanda ari uko twashyiraho iyo mpuzamashyaka ni ibyo ngibyo nta bindi byabitera iyi mpuzamashyaka bwana twagira mungu siyo ya mbere ivutse cyane cyane mu mahanga igishya iyi mpuzamashyaka winjiyemo gitandukanye n'ayandi mahuriro yagiye ashingwa cyo ni ikihe nuko harimo amashyaka numva afite ikintu cy'injyana mu byerekeranye na politiki ikindi gishya ni uko dusesengura neza ubumwe dushaka ari ubuhe ni uko dushaka ko amashyaka yose n'ayo ya mbere yagiye agerageza yaza tugashyira hamwe ariyo mpamvu twavuze ko niba dushyizeho iyo mpuzamashyaka tukaba tuyarimo turane ntabwo bihagije tugomba no gushaka andi mashyaka bwana twagira mungu abakurikirana hafi politike cyane cyane yo mu karere bavuga ko bigoye cyane kugira ngo umutwe wa politike cyangwa se impuzamashyaka ya politike ibe yakorera politike hanze itari mu rwanda mwaba muteganya kuzajyana aya mashyaka yanyu mu rwanda ku rubuga rwa politike birashoboka ko no gukorera hanze byashoboka ko ayo mashyaka agira agaciro cyangwa se iyo mpuzamashyaka yagira agaciro nibwo bwa mbere noneho tuzaba dushyize hamwe niba ayo mashyaka yandi aramutse yemeye ko dushyira hamwe tukajya mu rwanda tumaze kwerekana porogaramu uko iteye kandi tukayumvikanaho na leta iri mu rwanda ntabwo dushyiraho ayo mashyaka kugira ngo tuzagume hanze tuzashyizana ibitekerezo dusabe guverinoma y'u rwanda ko dushaka gutaha iwacu ibyo rero niba byanga ni uko bazaba bavuga ko tutari abanyarwanda ahari ariko numva bagombye kubyemera twagira mungu mwakunze kumvikana kenshi ko mudashyigikiye ikoreshwa ry'ingufu gukuraho ubutegetsi iyi mpuzamashyaka mugiyemo ifite umutwe wa gisirikare wifuza kuba wakuraho ubutegetsi buri mu rwanda bakoresheje ingufu ni iki cyahindutse kuri wowe kuri yewe nta kintu cyahindutse ndacyakunda igihugu cyanjye kandi nshaka ko abanyarwanda bagira ubumwe nyabwo twebwe turashaka gutaha iwacu niba tudatashye iwacu ku neza umuntu akatubwira ko uko tugomba gutaha ari ukugenda tukamupfukamira twakwanga akajya turasa ku manywa y'ihangu tuzakora nk'ibyo yakoze harya we ko mutamubaza icyatumye afata intwaro akajya mu rwanda agafata igihugu kuki se twebwe tutabikora natwe turi abanyarwanda ntabwo rero numva ko umuntu yafata igihugu nk'aho ari isambu ya se cyangwa se ari umugabane yahawe n'umwami akumva ko yategeka ibintu uko yishakiye turi abanyarwanda turashaka kujya iwacu kuri kondisiyo twamuha akazemera atazemera tukarwana nk'uko nawe yarwanya sinumva icyo umuntu agomba kubitinyamo rwose ngewe numva ari uko nguko bimeze bwana twagira mungu uh, iyi mpuzamashyaka mrsd winjiyemo Uh, umuyobozi waryo kuri iki gihe uh, bwana paul rusesabagina uh, leta y'u rwanda muri iyi minsi isigaye imufata nk'aho ari umuntu uteza imbere urugomo n'iterabwoba ndetse bakaba baranamushyiriyeho impapuro zimuta muri yombi Uh, gukorana nawe wumva nta kibazo bizakugiraho wowe nka twagira mungu nk'umunyepolitike ngewe ntabwo numva ibyo bintu byagombye kuntera ubwoba ibyo bazamukorera nanjye bazabinkorera ni ukufatwa tugafungwa wenda mu bihugu turimo cyangwa se bakatujyana mu rwanda ngewe ntabwo mbitinya namba igihugu ni icy'abanyarwanda twese bashyiraho impapuro batazishyiraho ibyo dushaka ni ugutaha uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo ni uko impapuro zaje tugomba gutaha iwacu byanze bikunze iyo bidashoboka ku neza bizashoboka ku buryo bw'intambara bwana twagira mungu muri iyi mpuzamashyaka yanyu ni iki mwifuza kugeraho mu gihe cya vuba cyane reka nkubwire icyo dushaka abanyarwanda ari abari hanze abanyarwanda ari abari mu gihugu barashaka amahoro amahoro ashingiye ku bumwe tuvuga ururimi rumwe mu mateka yacu twarashingiranye dusenga imana imwe nta kintu na kimwe tudahuriyeho cyatuma tugomba kubana mu gihugu cyacu ni ibyo ngibyo nta bindi navuga faustin twagiramungu umuyobozi w'ishyaka rdi rwanda nziza akaba yarigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire urakoze cyane nawe kuba wampaye akanya ko kugira ngo tuganire
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama mu rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ushitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama mu rwanda uwo muvuganye wese akubwira ikibazo c'inzara izura inzara kuva ku mwaka uheze icamwe mpuzamakungu pamu ribagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku bihumbi bitanu n'amajana ane ku muntu umwe wese ku kwezi iruhande y'ibiharage ifu y'ubuyi n'amavuta intumbero ya pamu ni uko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza yamara izo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramwo ibyankenerwa byinshi bagasaba ko yokongerezwa ubundi ni nk'imana imana mu bisanzwe nawe urazi nta bihumbi bitanu n'ane n'ibiro bingahe uba waravuye mu byawe bizogutunga bakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko k'ibigori kagugwa ibihumbi umunani ariko ubu karageze mu bihumbi icumi hafi na cumi na kimwe cumi na kimwe n'amajana ubwo byo bitanu magana ane barabiduha ariko n'uduharage ku mpande tugihabwa na na adara adara nayo nuko ica ikwega amaguru ikabiduha iteba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nurazi umunsi ni muremure nijoro ni rirerire ibyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara ikibazo cy'uburwayi ibyo byose bijamwo kubera iki umurwayi arakenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira agire irente nk'ifana kugira arenze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akeha inkwi urashaka guhera nk'amezi nk'atatu bataduhaye ugacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twarashyo ugaca usanga ntidukwiye no ku kwezi twashaka ko batwongerezaho udufaranga dukeyi kubera nk'uwo twarasemo amafaranga gaca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara gaca usanga ukuyemo mwotwo dufaranga baduha gaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko haheze imyaka itatu atamfashanyo y'impuzu baronka n'amaso arabikwereka kuko uwutambaye izatabutse yambaye izifise ibiremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nk'uko babyivugira baraba nk'uyu mwana ushobora gusanga yambaye agahuzu kahetse ubundi twahora dufata uduhuzu mu bisanzwe bikaba ariko ubu rero ntituzi ubuvugizi nyine dukenera ko bozo dufashe uduhuzu turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifise ahantu n'utu duhuzu mubona twambaye ngaha nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe i kigali yifise ukagenda ukamukorera ukamukorera nk'akantu wamugirira nyine yaguha nk'ako karaka mu misere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca aguha nk'agapantaro akaguha n'agashati ndeba ntubu naje hano henze gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenge banantera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nake nta hantu ho kuzinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampa mbwiye nabi nkanyene ata kuntu mfise nobwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ubu kabisa ubu turambaye ubusa twirerana abana abana nta duhuzu bafise turagaragara ukunyene hahize imyaka ingahe ata mpuzu turonka pasiteri jean bosco kwibishatse aserukira izo mpunzi yabonye umutegetsi wese agende iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ibyo dukeneye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufise ahantu tuno munsi tugeze ku bihumbi mirongo itandatu birenga rero ni ikibazo kinini cyane ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka amufasha ukwezi ntakwiye mu bisanzwe umuntu yandika ibihumbi bitanu n'amajana ane ku kwezi rero ku gatwe k'umuntu ukwezi kose murumva yuko biragora cyane impuzu izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'ubuyapani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu userukira igihugu c'ubuyapani mu rwanda ahaheruka kubagendera mu ntango z'uku kwezi bamutuye ico kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana ku bamutwara There are so many, many problems and uh, uh, honestly speaking, ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'ubuyapani gutyo tuzovugane n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bigenewe impunzi ishami mpuzamakungu hcr risigura ko ryabuze aho rikura izo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko u rwanda rutacemerera impuzu zambawe zizwi nka caguwa kwinjira mu gihugu yamara rivuga ko ririko rirarondera ingene ryoronka impuzu zikorewe mu rwanda pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ihiganwa rigira iry'umunani ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu bufaransa inkino zo mu ntango imigwi amayikipe arimwo zirangira uyu munsi ku wa kane naho ihiganwa rya mirongo itatu na kabiri ry'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika mu mupira w'amaguru rizotangura ejo ku munsi wa gatanu mu gihugu cya misiri ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Thomas Gaminyi amajonjora mu matsinda y'igikombe cy'isi cy'abagore ararangizwa uyu munsi ku wa kane n'imikino ine mu itsinda rya gatanu e ubuhorandi burahura na canada cameroon irakina na nouvelle zelande naho mu itsinda rya nyuma rya gatandatu f leta zunze ubumwe za amerika irakina na suwede naho tayilande ihure na shiri kugeza ubu amakipe asezerewe nyuma y'amajonjora ni afurika y'epfo korea y'epfo jamaica ecosse na argentina amakipe umunani niyo agomba kuvamo mu majonjora hagasigara cumi n'atandatu azakina kimwe cy'umunani guhera ejo bundi kuwa gatandatu izizazamuka muri kimwe cy'umunani ku buryo budasubirwaho zimaze kumenyekana ni ubufaransa na norvege mu itsinda rya mbere a ubufaransa ni ubwa mbere n'amanota icyenda ku icyenda norvege ni iya kabiri n'amanota atandatu ku icyenda nigeria ya gatatu n'amanota atatu iracyafite amahirwe yo gutambuka ikagera mu rwego rwa kimwe cy'umunani muri iri tsinda n'ubwo aya mahirwe ari make cyane bwose ariko arahari mu itsinda rya kabiri b ubudage esipanye n'ubushinwa nizo zazamutse muri kimwe cy'umunani mu itsinda rya gatatu c ni ubutaliyani australia na brezil mu itsinda rya kane d izaraye zibonye tike ya kimwe cy'umunani ni ubwongereza ku mwanya wa mbere n'amanota icyenda ku icyenda n'ubuyapani bwa kabiri bufite amanota ane ku icyenda naho rero mu matsinda e na f birasobanuka uyu munsi ku wa kane ijwi ry'amerika irushanwa rya mirongo itatu na kabiri ry'igikombe cy'ibihugu bya afurika mu mupira w'amaguru rizatangira ejo ku wa gatanu mu misiri amakipe makumyabiri n'ane niyo azajya iharanira muri byo harimo bine byo mu karere ka ease uburundi uganda tanzania na kenya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nayo isaba kwinjira muri ease irimo ni ubwa mbere mu mateka uburundi bugiye mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika cy'ibihugu uburundi buri mu itsinda rya kabiri b hamwe na gineya madagascar na nigeria madagascar nayo ni ubwa mbere igeze kuri uru rwego mu majonjora yo mu itsinda umukino wa mbere w'intamba mu rugamba z'uburundi uzazihuza na green eagles za nigeria ejo bundi kuwa gatandatu mu mujyi wa alexandria ku nyanja ya mediterane guhera saa moya y'ijoro umukino wa kabiri nawo intamba zizawukinira alexandria kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya makumyabiri na karindwi na madagasikari saa kumi n'igice naho umukino wa gatatu w'intamba ari nawo wa nyuma w'amajonjora mu itsinda uzazihuza na gineya ikayiro umurwa mukuru wa misiri saa kumi n'ebyiri ku cyumweru itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi kwa gatandatu aya masaha tuvuga nayo mu burundi andi matsinda ateye ku buryo bukurikira muri a harimo repubulika iharanira demokarasi ya kongo misiri uganda na zimbabwe mu itsinda c harimo algeria kenya senegal na tanzania d rigizwe na cote d'ivoire maroc namibia na afurika y'epfo itsinda e ni angola mali mauritania na tunisia naho itsinda rya gatandatu f ari naryo rya nyuma ririmo benin cameroon ghana na guinea bissau muri iki gihe cameroon niyo ifite igikombe cya afurika cy'ibihugu ese izakigumana mureke dutegereze ifirimbi ya nyuma ku mukino wa nyuma ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa karindwi i kayiro
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.